go because uh, eh, these children when you are calling them today it will it will be as if your throat want to cut mm. Mm. Uh -huh. now my throat is cleared uh -huh. because um, i for like buy something for market o oh. i no understand what i want buy but i may i write am small small the i fit tell my picking? because this one will be say our children don dey finish show dey tell person person one, wetin person wan do so no ma write am down ma manage write am down make i see whether me sef sabi still write uh-huh. wetin i wan buy don buy myself dey write am down as i dey put my mouth dey drink uh-huh. Uh-huh. that one good i sef dey do am small small ma write am down because this girl own oh, too much e too much e go e go e go e, ah wetin na so i go write something e go say e no correct eh today me sef i go learn how to write am by force wetin i wan buy for market na ordinary fruit o and some kind things wey be say e no reach anything eh my people mona see me o no problem i don fit write wetin i wan write make i still call this small girl whether she go fit still call uh, help me write am treasure a treasure ma lare coming mm-hmm. ọmọ náà bí ẹsẹ lare lare dọtọ táyé mọ náà. Because you had me so lucky. I want yeah. to buy something from the market. Sit down with me, my daughter. Because uh, eh, I want to buy something. This, take, please be writing it. But me, I've written my own. Oh, you will not look at my own. So, me, I've written my own already. I don't write my own already, my picking. Mm -hmm. So, wetin dey be say, me wan tell you now, you go the writer for paper. Mm -hmm. Number one, say, Spaghetti. Noodles. Hmm? Noodles. Na noodle me tell you. I say spaghetti. It's noodles. Oh, may you write am down. Ah, I talk am just now. Shey una see wetin I talk. Say na wetin Percy not talk dem they talk say Percy talk. You see Anna? She don't change her for my mouth. Okay. Number two is onions. Onions. Eh? <laughs> Onions. You dey laugh me? You say why you call the name? Onions. Mama, hmm. write your own. May you not spare me. No! Mrs. <laughs> no go gree make you spare me. Kaka kaka. Mm-hmm. Mm-hmm. Number three say na tomatoes. Tomatoes. Ije me. Now say I talk just now o. Oh. Una hear am? Me say na tomatoes. <laughs> Osa agwe se waiting of oh my god una see say i dey call the computer children na e dere be oya oh, make you dey write am ah, be my own spelling no make i write my own too number four say eh, ihiawo yeah? Hmm. okay sorry sorry okro okro eh na that green tea wey we take dey cook soup na wetin i dey call am for here okra that one wey dey draw we take dey cook soup Wine. no this one see the way me take write my own you fit know wetin be this oh, osagbo you no know wetin be okra no. yeah, but you dey eat am for this house wey una take dey eat draw soup okra eh, make you write am even though say you no come one. Hey, e dey draw that green tea where they draw maybe na hey, but you reckon na na you say you don't know this girl don thief my home you say you don't know to be okra but you they eat am for this i say they eat eba you know i say eat eba this i say eat ah mm. okay now, the other one you go sabi that one where where because you like her. this one i want also. titi sabi Biscuits! Hey. What did be that? Cookies. Yeah. Eh. Una yera. Me say na biscuits. Titi say na cookies. Eh? Cookies. Cuckoo. <laughs> cookies. Oh my god. Okay. Right now. You know the problem with me and you get now. Now you go go the market the way you dey write your me no go see and buy for market the way me write my own you too no go see and buy for market so as it e be so write your own make me say see, write my own the good thing say now everything wey me see for here with the picture when i go picture am for market you go buy and come o oh. you hear me so mm -hmm. the other one say fruits. fruit hmm? fruit talk am come out again mm. talk am come out now. i no hear you. Mm, na fruit. Fruit. See, eh? When dey talk I come out, oh. Because the be like say una use nose till dey talk. Me not the nose, wetin una dey talk. Eh? The other one say na water. Water. EJ, man. Eh, I don't die. Water? Water. Water. But which one be the third for inside now? But na water now. It's the one that near the end. Oh eh good do the way you sef see sabi your own write am down write am down write am down because you no fit call use your grammar take tear my head oo oh. write am down eh, eh the last one but not the least eh pineapple pineapple ej see eh you see the reason wey me and you no go ever get problem we no go get problem we no go fit play well because everything wey i don talk for here since meaning say my own no correct na your own dey correct e good o computer children e good well well no problem ma dey put my drink down mm, if you also talk don't drink it hmm? can i have some you no dey fear you no dey fear your mama na wetin no concern you you wan dey drink as you small reach so you even dey sneeze jona corner corner and you dey sneeze wey dey say bed, bird no dey sneeze again you no know say person wey dey sneeze no suppose to dey near person like this give me two meter he good like this so as you don't give me two give me two meter now una see am now they say nobody should sneeze and sneeze on top of each other i was drinking and drinking my something in peace titi came and sneezed. mm-hmm, mm-hmm, two times inside my drink is that one right It's not right so now make me tell her say two meter two meter two meter see that your own mean see that my own the good thing say i don sell you market i don sell you market so bye bye yo eh come on come tell them say we wan end this video come come come what we tell them say eh no you fit call them but not sleep on my body again o because this way dey kwaka so the small person no sleep on person body and make i cover my drink eh so friends and family we wan end this video for here o oh. as una hear us talk treasure go go market go buy something come na see am. Huh? so we'll see una another day o oh. na bye bye tell them bye bye na bye bye thank you thank you god go bless all of una una never go una never go before una go una see that right thing wey dey under wey dey write uh, wetin dey write put subscribe say it again he say na subscribe dey write put wetin dey write subscribe put eh abeg make una touch am kpenke small una touch am small if una touch am small eh e don finish una no go pay o oh. dem no go take money for una kaka una money go just still remain for una account dem no go take dem no go go ask your account number e just finish wetin dat one tell you say if me and treasure dey play like dis una go dey see us we no dey come tell una say we wan play mona see una go dey see us as we dey play so una bye bye o till another day as treasure talk bye bye.